iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira covid 19 abana bari mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri kugeza kuri cumi n'umunani ababyeyi babanje gusinya consent form y'uko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya covid 19 bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa uyu ni madamu uwiragiye bibiane umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda z'ikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc bamwe mu barundi bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo barasaba gusubizwa mu gihugu cyabo cyangwa bagashakirwa ikindi gihugu bajyanwamo kubera ikibazo cy'umutekano muke umuryango utabara imbabare kuruwa ruje uvuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo byugarije ikiremwamuntu muri afuganisitani byiyongera izo nkuru n'izindi ni mu kanya amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuryango utabara imbabare kuruwa ruje uvuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo byugarije ikiremwamuntu muri afuganisitani byiyongera ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eugenia mukankusi umuyobozi w'ibikorwa bya komite mpuzamahanga y'umuryango wa croix rouge dominique stilhart yavuze ibyo nyuma y'iminsi itandatu ishize hasuye ibitaro mu karere avuga ko yiboneye n'amaso abanyafuganisitani bazahaye yivugira ko yababajwe no kubona abana mu bitaro binini by'i kandahari amaso yabo agaragaza ko bashonje no kubona ababyeyi batakaje icyizere stelhart yavuze ko ari ibintu biteye umujinya urebye uko abasivili bababaye biturutse ku bikorwa bya muntu no kuba umuryango mpuzamahanga warahisemo gufatira ibihano ingoma y'abatalibani yihaye ubutegetsi mu kwezi kwa munani uyu muryango wanze kwemera guverinoma y'abatalibani mu rwego rwa diporomasi ahanini ushingiye ku mpungenge z'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubw'abagore n'abakobwa uyu muyobozi yasabye abaterankunga kubona ubundi buryo bwo kurengera ubuzima bwa miliyoni z'abanyafuganisitani yaburiye ko ibihano mu rwego rw'ubukungu byashyiriweho guhana abari ku butegetsi i kabul ahubwo birimo kuzahaza miliyoni z'abanyafuganisitani mu gihugu hose batagira ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo baramuke igihugu cy'ubufaransa cyasabye abaturage bacyo bari muri etiyopiya kwihutira kuva muri icyo gihugu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu diane nininahazwe ubuserukizi bw'ubufaransa ya dizabeba ku murwa mukuru wa etiyopiya mu ikete bwandikiye abafaransa bose baba muri ico gihugu bwabasabye kwitegura bagasubira iwabo bidatevye bwongera buvuga ko bwiteguriye kubatahana ambasade y'ubufaransa ya dizabeba isigura ko ino ngingo yayifashe ku mvo z'umutekano mu gihe impande zishamiranye ziriko zitera zegereza umurwa mukuru wa etiyopiya ibindi bihugu bimaze gusaba abanyagihugu babyo kuva muri etiyopiya ni leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza afurika y'epfo na kenya bikaba byasabye impande zishamiranye muri etiyopiya guhagarika ingwano barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira covid 19 abana bari mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri kugeza kuri cumi n'umunani ni igikorwa cyahereye mu mashuri yo mu mujyi wa kigali ariko kizagezwa no mu ntara nyuma ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboye leta y'u rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na covid cumi n'icyenda ku kigo cy'amashuri cya kagugu kiri mu murenge wa kinyinya mu karere ka gasabo kiri mu bya mbere byatangiriweho iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku bihumbi icyenda kibarura abagera ku bihumbi bibiri bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani bagombaga gukingirwa mbere yo gukingirwa ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'isereri nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanza gusobanurirwa akamaro k'urukingo no kubabwira ko nta bwoba bakwiye kugira ku bakiri bato bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu ndetse na cumi n'ine wasangaga ubwoba ari bwose niba mfite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya dufite ubwoba kiriya gishinge ni kirekire cyane nanjye ndumva mfite ubwoba rwose ni kirekire cyane nabonye uburyo kireshya ndabona cyagutobora umutwe iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa kigali aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc basangaga abana ku bigo byabo madamu wiragiye bibiane umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri rbc yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana ababyeyi babanje gusinya consent form y'uko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni ukujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo ashobora kurwiteza n'urugero atariye wenda akaba yagira isereri ariko uyu mwana yafashe ifunguro aba ameze neza nta kindi kibazo ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya niyo mpamvu dutangiye dukererewe bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwira urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira dijwi rya amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa nari mfite ubwoba mbere ariko ngezeyo nta nubwo namenye ko baruneye nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana nyine nanjye mwiyumvisha ko biryana ariko uyu munsi nashirutse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyingire baranyinjira numva ibisanzwe ntabwo biryana ni na byiza numvishe nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe bimeze nk'urushinge rwa malariya bagutera nyine bikarangira mbyakiriye neza kuko ndi kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko kovide ntaho yagiye abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota cumi n'itanu mbere yo kujya mu zindi gahunda abaganga bavuga ko baba bagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa kovide cumi n'icyenda byagiye bigaragara ko icyorezo iyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza twasanze rero nanone abana aribo bakwirakwiza indwara kuko bazijyana mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka cumi n'ibiri kuzamuka minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani abagera kuri miliyoni imwe na magana inani aribo bazakingirwa kovide cumi n'icyenda mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya cumi n'umunani kuzamura hateganijwe kuzakingira abarenga miliyoni eshanu imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu miliyoni eshanu na magana atandatu mirongo irindwi na batatu n'ijana na makumyabiri na batatu aribo bari bamaze guhabwa doze imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri magana cyenda mirongo itandatu n'umwe n'ijana mirongo irindwi bamaze guhabwa doze zombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zifuza gutaha mu burundi cyangwa zigashakirwa aho zimurirwa bitewe n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bamaze iminsi bibasira inkambi ya rusenda ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo nyuma y'aho mu cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu nkambi ya rusenda inshuro nyinshi bakica umugabo umwe bagafata ku ngufu umugore we ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga mirongo itanu zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu burundi badutera mu ijoro aho turyamye bakadusahura ibyo dufise mu matwi uwo ugiye gusoma aho yarimye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakorwa ibyamvurambi natwe turatwakoma induru kandi nta n'ikidushikako turara turiruka n'ababa baraza kuturasa tumva ngo hari abajejwe umutekano nta n'umwe adushikamwe rero twashaka mudusabire batwugururire amayira dutahe naho bona bidashoboka batunguruze badukure ngaha mu igikoni mu ikambi ya rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitukibona aho tubaryamika turara mu ibarabara baratwirukako n'amasoro rero kumvo nk'iyo mu nkambi ya rusenda icyo twifuza dushaka batwunguruze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya rusenda dushaka baduhungure badutware iwacu gusa n'ubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda hari izifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke hari izindi zifuza ubuhungira ahandi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi twabuze imbwa n'imbwebwe twabuze twabuze pfo na ruguru kuvuga byo guhunguka ntaho tufise abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka nibajya abantu bari bariyandikishije ariko abandi nabo ni ukuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu biri mu mutekano Sengimana Zakariya avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri iyi nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu tumaze gukotesha imirima imirima turarima ariko ubu tukiyimbura ku mpamvu y'uko abadamu bacu bajya kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye bakabafatirayo bakabakubagura bamaze kubashurashushuza bigaca bituma yuko imitima yacu iguma iri hejuru uyu mwanya n'ino saha bagezeho ku tuntu twuba twararondeye twerekeye amatungo waguze inkoko waguze ihene eka niwiguriye ngo akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronda ko waronka amajana abiri cyangwa amajana atanu ibyo bintu byamaze kuboneka ko ari bidakwiye ko twobitunga cyangwa twobirondera ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda buvuga yuko agahenge k'amahoro kagarutse kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu umuyobozi wa grupema y'abarara noro ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo bwana wilonja juma yabwiye ijwi rya amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga mirongo ibiri n'amahene vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe ry'abagide mu burundi rirahamagarira abakobwa kurigana kuko hari byinshi baryungukiramo birimo ukwiteza imbere no kwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ibi n'ibindi mugenzi wacu oriyani itanga ishaka yabiganiyeho na bamwe mu bagize iryo shyirahamwe barimo bela amandine kaneza na benita n'itangabukuru umaze imyaka irenga icumi muri iryo shyirahamwe reka kaneza atangira atubwira bimwe mu byo iryo shyirahamwe rikora ishyirahamwe ry'abagide bo mu burundi ni ishyirahamwe ri- rihuriramo abigeme b'abakobwa kuva ku myaka itandatu kuduga dufise umuvunyi wacu w'umuhari w'abagide mu- ni badeni powel ariwe yatanguje n'umuhari w'abasipoti w'abahungu ariko nk'uko yari yabishatse agitanguza umuhari uko ingero y'abakobwa n'iy'abahungu itandukanye niko yatandukanije umuhari hakaba hari umuhari w'abasipoti n'umuhari w'abagide umuhari w'abagide urimo abakobwa kuva ku myaka itandatu bagenda baraja mu migwi itandukanye ku bw'imyaka bafise ni ahantu baronkera indero yongeye ku ndero bahabwa mu ishure tukigishwa ibyo mu buzima ukuntu twokwiteza imbere ku- aho umwe wese aba ageze bivanye n'imyaka yiwe ni ahantu twigira ibintu byinshi kandi ishyirahamwe ry'abagizi ni ishyirahamwe rihuri- rihuriramo abantu bose bi- ku myaka ku cumi umwe wese yemera ubwoko nta tandukaniro na rimwe rihari mu ishyirahamwe ry'abagizi twese abakobwa dukuri- duhurira hamwe tukarererwa hamwe none mu kugira ngo umwigeme a- a- ashobore ku- kwifatanya namwe kwinjira hasabwa iki nta kintu na kimwe dusaba umuntu kugira yinjire mu ishyirahamwe ry'abagide tumusaba kuza dukorera turi ishyirahamwe rikorera mu macure hariho amashuri usanga arimo ama- arimo abagide ahandi naho tugakorera aho dusanzwe tubaye mu makominote dusanzwe tubayemo ubu mu gihugu cy'u Burundi umugwi wanyu igizwe n'abigeme bashika kuri bangahe hari abigeme barenga ibihumbi icumi mu ntara zose z'igihugu Mm, nyumva ko atari bake Ah, ibikorwa bya misi yose musanzwe mukora ah, wavuze yuko mwigishwa bimwe na bimwe bijanye no ku- n'ubuzima bw'umwigeme Ah, bimwe mu vyo mubigisha bimwe mu bikorwa vya misi yose canke burindwi mugira ni nk'ibi
ibikorwa ibikorwa dusanzwe dukorera ko na cyane cyane turavuga ku bijanye n'amagara meza turavuga ku bijanye n'ibidukikije turavuga ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no ku bindi bintu byose umu- ukwiteza imbere nk'umuntu ku bindi bintu byose bishobora gutuma umuntu atera imbere agira icyo ashitse ko mu buzima afashe ibyo tu- yigira mu bagide agashyira hamwe n'ibyo akura muhira no ku ishure bikamufasha kuba umuntu afise aho yigejeje abagide none iryo shirahamwe ryanyu uburyo uh, buva hehe mufashwa na bande mu bikorwa vyanyu mukora mu gihugu
uburyo dukoresha turiyungunganya ariko turakora n'ayandi n'iyindi migambi tuba dukorana n'aba n'abapartenere usanga dukura muri turafise turakorana na unicef turakorana na onu femme turakorana n'inzego z'igihugu zimwe zimwe mu migambi yacu tuba dufise yo guteza imbere urwaruka rw'abakobwa cane cane mpindukire gato kuri benita uh, n'itangabukuru uh, benita wewe wagiye muri make wagiye mu mugwi w'abigeme b'abagide ryari uh, bigenze gute Eh, kuri jewe eh, natanguye umuhari w'aba- kuja mu muhari w'abagide kuva ku mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda muri 2009 hama njayo njanywe n'umubanyi muga uwo mubanyi yari umusukusi yari novuga nti nk'umugenzi w'abavukanyi banje hama aravuga ati karibu aha n'aha turafise umuhari w'abagide dukorana n'abaskuti ariko nawe urashobora kutu- kuba hamwe natwe hamukiga byinshi muri ico gihe novuga nti ntibyari ntibyari bigoye cyane kuko n'umubyeyi wanje yarabikunda hama aravuga ati genda kumbure hari aho ushobora gusanga uteye imbere nuvuga nti nuko natanguye kwinjira mu muhari w'abagide hama ndawukuriramo kuva mu bihumbi bibiri n'icenda ngenda ndaronka ico novuga ama progression bivanye eh, n'ico twita ama progression mu muhari w'abagide ni ukuvuga ama promesse kugera no ku rundi rwego nuvuga nti rw'abakuze aho umuntu ashobora guca toteme akabandanya Ego.
Eh, none bimwe mu bikorwa mwagiye murakora nk'abagida ukiri muto byari bihe wajayo kangahe mu manama yabo canke mu bikorwa baba barimwo eh, mu ndwi waja nka kangahe
mu bisanzwe mu ndwi eh, najyayo rimwe eh, bivanye n'ibyo bera yari yavuze hariho ibi- mu bibano byacu eh, nuvuga nti nuvuga nti tujayo dimanche twebwe ku munsi w'imana niho tugira amakoraniro muri icyo kibano cyacu hama eh, mugabo apart y'ivyo hariho ibindi bikorwa wasanga dukora haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego nyine rwo muri ayo makominote tuba turimwo hariho nk'amabona action tukaja gusuza nk'abarwaye canke tukaja nko ku gusukurira nk'abantu bantaho nikora canke nyine n'andi ma- n'izindi nyigisho twaronka ku rwego rw'igihugu hose novuga nti naravyitaba kuko nayo namaze kubikunda Mm. abavyeyi none barabitahuye ico gihe bavyemeye vyoroshe vyagenze gute U- u- babwira abavyeyi yuko ugiye kuba umugide Eh, bavyakiriye gute abavyeyi bavyakiriye neza kuko baravuga bati hari abo tubona bamaze kugera kure cane bamaze kugira ico bungutse haba mu buzima busanzwe bavyakiriye neza kandi baranampi- bara- baranampimiriza ku- kubandanya bantera intege ntibashize mu mutwe yuko umuhari w'abagide ngiye kwigirayo ingeso mbi nk'uko hariho benshi bavyibaza ngo umuhari w'abagide canke umuhari w'abaskuti bimeze uku n'uku ariko je barampimirije ati genda mu bagide turamaze kubona abateye imbere turamaze kubona abagize ico bavamwo eh, mu, mu buzima bwabo genda nawe wige turagushigikiye Mm. ego i- ico none ubona uwungutse cane cane uramazemo imyaka myinshi warahize vyinshi ah, ico ubona woba wubwira abandi bigeme eh, ca- coba ari nk'ikihe wungutse cane cane kuri wewe mu- kuba muri uwo mugwi
Eh, icya mbere kuba muri uwo mugwi nk'uko natanguye ndi muto narahungukiye abagenzi narahungukiye abagenzi batari bake Eh, ndahungukira ubumenyi atari ubwo ndonka ku ishuri canke muhira kuko muhira hari ibyo usanga baduhishahisha eh, kubera usanga hariho nk'imico abavyeyi usanga bagira ko mugabo mu muhari w'abagide narabiharonkeye ubumenyi bwinshi bwabo nk'ibyo mbere yababwiye ufatiye ku ma ku magara meza yaba kumwe umwana w'umukobwa akwi- aki- akwiye kwitwara mu kibano yaba umuko- umwana w'umukobwa ingene akwiye kuvuga ari imbere y'abantu umukobwa ingene akwiye kwitwara haba mu buzi ibyo muhira ntibabimbarira mugabo umubare w'abagide mu mwanya mazeyo ndamaze kubihungukira kenshi Eh, ndamaze kuhungukira ukungene nshobora kwiteza imbere jewe nyene nk'umwana w'umukobwa ntarabiye ku byo noba mfise muhira canke kubyo noba narakwiye ku ishure ndamaze kungukira novuga eh, ibintu byinshi cane muga muri byose aho ngeze ndumva yuko hari ico nungutse kinini nk'umwana w'umukobwa Mm, urakoze cyane tukivuga ku kibazo ah, benita yavuze ko yatubwiye ko ah, hari inyungu nyinshi kuba umwigeme w'umugide mu burundi Ah, hari inzitizi ah, gabera woba ubona zituma abigeme bamwe bamwe batitabira kuja mu bagide kandi hariho vyiza bashobora kuha- kuharonkera Eh, inzitizi tumaze guhura nazo aho turiko turaja gutemberera abakobwa novuga ni ababyeyi bataba babi- babitahura neza batahura akamaro bizogirira umwana wabo kuja muri iryo shirahamwe ry'abagide iyindi nzitizi ni hari amashuri amwe amwe usanga dushaka gushiraho imigwi y'abagide kuri ayo mashure ariko ugasanga abigisha n'abarongozi b'iryo shure ntibabitahura neza ahanini nta nzitizi nyinshi duhura nazo aho tugiye ba- bama batwaka kenshi cane batwakira neza kandi bakatwemerera gukora ibikorwa vyacu
benita yari yatubwiye ko hari abashobora kuba bafata nabi umugwi w'abagide b'abigeme bavuga ko kumbure haba harimo ingeso mbi ah, ibyo byo byo byo babiva kuki
Eh, nibaza ko iyo umuntu ataramenya ikintu neza twese turagitinya umuntu ataramenya ikintu ataramenya akamaro ikintu gishobora kugira ku muntu turagitinya tugashaka kurondera aho abag- ama- amashyirahamwe y'abagida amayinite y'abagida benshi urasanga dukorera hamwe n'abasikuti rimwe na rimwe ugasanga dukorera mu ishure byo mu kibano tuba tubayeho ni nkongera abantu bashobora kubitinya bakavuga ibyo bintu tuzokorana ko ari byo bizoshobora kuvamo ikibazo ariko nta kindi kintu mbona cotuma abantu bavuga ko cova- ko hovamo ingeso mbi kuko indero baza kuharonkera ahubwo niyo iza kudutuma n'uwo yari gufata iyo nzira mbi tumusubiza mu nzira nziza tukamwereka ukuntu yokwitwara nk'umwana w'umugeni Mm. Benita- benita yavuze kandi yuko yahora ajiramwo rimwe mu ndwi ah, kumbure ku babyeyi boba babumva bashaka kumenya ingene izo nama ziba zimeze bakumva koko yuko atangiso mbi baba bagiyemwo Ah, tubwire eh, bimwe mu vyo bagira iyo bagiye nko mu nama hatangura inyigisho bagira ibijanye no kuririmba gutamba ha- i- ama activite muri make aba hari ni nkaya
aho ba- mu makoraniro y'abagide tuba dufise ababwide bakorana bivanye n'imyaka yabo hariho umugwi w'abana bato bitwa ababanje honete kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka cumi n'umwe hakaba umugwi wo kuva ku myaka cumi n'ibiri gushika ku myaka cumi n'itanu bitwa abagide hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka cumi n'itandatu gushika ku myaka cumi n'umunani yitwa esa hakaba n'uwundi mugwi wo kuva ku myaka cumi n'umunani gushika ku myaka mirongo ibiri n'itanu iyo tugiye guhura turaja hamwe bamwe bose bijanye n'imyaka yabo bakaba bafise umuntu abatwara umugwi umwe ufise umuntu abatwara yabateguriye inyigisho zijanye na bya bintu mu ishyirahamwe ry'abagide bashizeho umwe umwe wese akeneye kwiga bivanye- bivanye n'imyaka agezeko kuko indero y'umwana w'imyaka cumi n'ibiri ntijanye n'indero w'imyaka- y'umwana w'imyaka mirongo ibiri umwe umwe wese aba afise urutonde rw'iwe agiye kwiga ni ukuvuga ngo uwutwara uwo mugwi aba yateguye uwo munsi ikintu aza kubigisha agaca abigisha hama tugaheza tukaja hamwe twese biheze tukaririmba tukaririmba indirimbo tukaryoherwa tugakina imikino hariho imikino tuba dusanzwe dufise hagati yacu tugaheza tu- mu gusezerana tukaririmba indirimbo mpuzamakungu y'abagida
none abavyeyi bobo bararonka akaryo ko kuza kuraba ingene ibintu biba bimeze bararonka akaryo oh, ko kuza kumviriza inyigisho izo arizo abana baba bariko barumviriza hari uburyo abavyeyi nabo nyene muronka akanya kabo ko ku- ko kubatumira ba- bakaza kwifatanya namwe
egome mu ishyirahamwe ryacu ry'abagidi barahimiriza umugwi umwe umwe w'abagidi yuko baza barategura amanama ahuriramwo abavyeyi mbese hakaba n'urwego rw'abavyeyi ico bita komite de parent ruserukira abandi bavyeyi bashobora kuza barakurikirana inyigisho abana babo bagiye guhabwa
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkurikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe